iyi ni radiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo nk'ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu burundi yemeza ko hari abaserukira amashyirahamwe yigenga bane pfungiwe mu igendereza ry'ico gihugu ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru y'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza abo bagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri Odase Havyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH rihanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu Silvana n'amahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shirahamwe bafungiwe mu gashobo k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura Bujumbura nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa bafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana Kampala muri Uganda bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivugako mugabo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Iteretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwako itohoza kandi ko bakorana n'amashirahamwe atemewe n'igihugu sigihuha sigihuha ari abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri iyi ndwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda nivyo nyene babwira abanyagihugu baravuga bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'uburundi bamwe bimwe bita ong bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita sosiyete sivile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twari tubimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebuke burya rero hajya twari twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu bariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya mugabo mumenye ko igihugu kirararigwa ubundi akorera rimwe muri ayo mashirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata c'amatongo muri APDH umushikiranganji niteretse avuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa vy'iterabwoba igihugu kirararigwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihishako umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe wo guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa, gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinze uja kwinyegeza twebwe turavuga tuti ayo mafaranga uri kurazana amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ibyo rero babwira ati ni urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosiye iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemwo mu misizi mu rugendo yahoramo mu burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa buraya yajejwe ibibazo vy'agateka kazina muntu imon girmo yavuze ko hakiri intambamyi nyinshi mu gisata c'agateka kazina muntu muri ico gihugu
hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
mu burundi amashirahamwe yigenga atari make yarataye aromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari canya kwigendera perezida pierre nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka bamwe mu bagize amashirahamwe akorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'ay'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwifuza harimwo kuringaniza ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri vy'amasezerano yarusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta muri iyi myaka iheze amashirahamwe atari make yategetswe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kubikora gutyo ijwi rya amerika ryagerageje kurondera umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikirizamanza kugira bumvirize ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye mu butumwa bwanditse kuri whatsapp ya yadusubije aturamutsa ariko ntaco yashimye kubivuga ko kuva perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga imbere y'aba batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu Burundi icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa munyororo w'imyaka iri hagati ya cumi na mirongo ibiri nk'uko ingingo y'amajana atandatu na mirongo ine na rimwe y'iteko mpanavyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha uwucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose Eroje Burikaneza ijwi rya Amerika abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka afurika yo mu buseruko bitavye inama ku gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo irongowe na perezida wa angola jao lorenzo afatikanije na perezida w'urundi evariste ndayishimiye asanzwe ari we arongoye ishirahamwe yase ryo mu karere baragarutse ku ngingo zijanye no kugarukana amahoro mu gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo bapfundikiye mu nama zabereye i nairobi mu gihugu ca kenya hamwe n'i rwanda muri angola ku rubuga rwa twitter ibiro nshingwabikorwa by'uyu muryango byanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu byo mu karere bahaye imirwi hitwaje ibigwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekezo rya mirongo itatu ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara igaruriye ubwo butumwa kuri twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basavye ko imirwi yose yitwaje ibigwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira n'abahunze ingo zabo bazisubiremwo nk'uko urwo rwandiko rubivuga abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo c'impunzi ziri mu rwanda no muri uganda baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe umutekano ukomeza kurushaho kuba mubi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ryatangaje ko rikeneye imfashanyo ingana n'imiliyoni amajana atandatu na zitanu z'amadolari y'abanyamerika yo kugarukira impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa afurika temistokle mutijima niwe adushikiriza iyi nkuru hamwe n'uko repubulika ya demokarasi ya kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa ishami rya loni ryita ku mpunzi hcr hamwe n'imiryango mirongo itandatu n'icyenda ikora ibikorwa by'ubutabazi uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe rrp iyi igamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu mu itangazo dukesha iri shami muri iyi gahunda harashakwa miliyoni magana atandatu n'eshanu z'amadolari y'amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranyi byo mu majyepfo y'afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari iyo nkunga kandi inagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakira izo mpunzi kuri ubu ku mugabane w'afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga miliyoni imwe benshi muri abo basaga ibihumbi magana ane na mirongo irindwi n'icyenda bakiriwe na uganda uburundi bwakira abasaga ibihumbi mirongo inani na birindwi tanzaniya igacumbikira abagera ku bihumbi mirongo inani aho ikurikiwe n'u rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya zambiya repubulika ya kongo na angora igihugu cya uganda gifatwa nk'igicumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa afurika mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri wonyine cyakiriye abagera ku bihumbi mirongo icyenda n'umunani bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa kongo ibyo nk'uko hcr bivuga byatumye umubare w'abo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje inkambi zicumbikiye izi mpunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa ahandi ho birahenze bikabije ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri ikirene ku bw'ibyo hcr n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano amacumbi ubuvuzi uburezi n'izindi serivisi z'ibanze usibye ubufasha bwihutirwa hcr ivuga ko gahunda ya rrp bibiri na makumyabiri na gatatu igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi izita cyane ku gufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo ibibazo by'ubukungu imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi byongerewukana n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari ibatunze izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranyi imbere mu gihugu naho hcr ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni esheshatu bavanywe mu byabo n'intambara mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarurwa imitwe yitwaje intwari isaga ijana na mirongo itatu benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri mu nsengero mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye kuva mu kwa gatatu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri nibura abagera ku bihumbi magana atanu na makumyabiri na kimwe bavanywe mu byabo mu ntara ya kivu ya ruguru yonyine muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika ubu naho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu burundi haravugwa ikibazo cy'ibura rya essence mu gihugu hose ibi byatumye ibiciro by'ingendo byikuba kabiri inkuru twategura umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge burikaneza harahezindwa hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse mu ntara zose zigize uburundi nk'uko amasoko atandukanye yaganiriye n'ijwi ry'amerika yabituganiriye amasitasiyo nka yose arumye niko amasoko yacu amenyesha ayitwa kwa fise gikeya nayo mu kanya ko gukubita urugohe kiba giheze bitewe n'uko abakirondera ari benshi rwose uwo mugabo ati nakamaramaza kubona ku murwa mukuru wa politike atanima rimwe riharangwa rya esanse nakamaramaza turi muri kapitale politike kuko nk'ubu naje mu by'akazi ngijya nahagaritse ndamaze amasaha atatu na n'iyi saha sindabona naho ndi bukure nima mu matasiyo yose haragaragara none turi bubeho gute aba bashoferi nabo bemeza ko batagishobora kugaburira imiryango yabo turo n'ingorane yabaye ndahase kugira turonke n'icyo dukura usanga bigoye ubu n'amagendo twayibutse niyo wumva agashya tugiye kubaho gute numva ko ari ingorane cyane jewe ntaruza agatoroki umuryango ntuwurya niyo wumva abwo mu minsi yose tuzaba dusangura no kuyiba ibintu by'igitoro ahubwo ni ibintu birebeye cyane ahubwo jewe sinzi n'ababijejwe icyo mbona bodufasha kuko none ibyo bintu biguma bibura umwanya bibura buri mwanya buri mwanya je nta n'ivyo mbona ahubwo mbona umenga n'ukunanirwa banananiwe ahubwo ubuzima bwiwanje nkirikizi burayifise none wumva natonze nkabura igitoro ntaca ndarubuka simbona n'ukungene mbere kwanza nanabivuga jewe kuko ndinze ntonda nzi ko ngiye ku kazi ntaca mbura ico nkora n'umuryango ucurara bose mu ntara y'abubanza mu burengero ingenzi ziridoga ku biciro byo kwiyunguruza byacitse umurengera uwo mucuruza w'ibifungurwa avuga ko n'ibindi bintu vya nkenerwa byose vyaduze natwe turangura biratugora rero igitabo kibutse iyo ugiye kurangura n'ahandi uca usanga ibiciro byadutse usanga natwe twadugije kuko kugura kw'igitoro yego cyariho n'abatugurira kuko natwe ntitwohomba kuko deparase mu kiba ndende umushoferi wa bisi n'uwa moto y'ubanza nabo ubu akazi karahagaze akazi kacu kahagaze ku kubera esanse banasha benshi kubera bashobora guparika imoto ku bwinshi ashakashaka bagaheze kubera umva usanga ubuze n'ay'akajompo ushobora kurya tuko turavyumva tumva ko mu gihugu cose igitoki habo cabuze hose no mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushiye uburengero baba bunguruza abantu n'ibintu baba bakiriya bose bararira kumva nga mu rugomba tuja mu cibitoke ku muntu umwe umwe atanga amafaranga ibihumbi bibiri ku moto ibihumbi bibiri bwije naho baca baduza kuri demiro sengisa nta bitoro bihari jewe mfise inoti y'igihumbi none nk'ubu ntashika mu kibitoke gute bica bigenda gute ca ndarima abana nabo ubu bamaze kwihebura kubera iki kubera iryo tike akazi karapfuye akazi karapfuye turabura igitoro ariko ubirebye uko ukibura kose ikinini ni kubera ibiturire byo mu gihugu cyacu urebye ntushobora gufata nk'iyi nyinudenge nk'ishyirahamwe nka entere peteroli uyu yihagarike ariyo ifurunisa igitoro mu gihugu ubwe nyanga igitoro kizoboneka ntikiboneka genda ibujumbura urebe imodoka ukuntu zitonze ku masitasiyo zimwe zimaze iminsi ibiri iminsi itatu none akumva arakazi kwiyunguruza byabaye ndanse byabaye ndanse aha yifashe gute wumva se no kurya ikijya buriye ni ku bwa nyagasani ni ku bw'uhoraho nayo ku bwanya ati ni ku bw'akazi urashobora kumara n'iminsi utariye none imodoka imaze nk'iminsi ibiri iminsi itatu kuri sitasiyo ariho, ariho urara n'abana n'umugore batazi iyo urara wumva wumva bafungura gute kuri magendo esansi igurwa hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi icumi by'amafaranga y'amarundi igiciro kizwi na leta ni ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo itanu ariko bamwe bamwe ntibashobora no kuyihagurira Jese noja kuri magendo batari bumpe fagitire kuko barayikarasa mu by'akazi umwaka uheze perezida ndayishimiye yafashe ingingo yo guha uburenganzira ishyirahamwe hajidezo ritanga amazi n'umuyaga nkuba kugira ngo rishobore kurangura ibitoro yagirije abagwizatunga bikorera gukora amanyanga kugira bunguke umurengera iryo shyirahamwe bisanzwe bigora cyane gutunganiriza abakiriya mu by'amazi n'umuyaga nkuba rivuga ko ata kibazo cy'ibitoro gihari jean albert manigomba umuyobozi mukuru wa hajidezo uku niko yavyiganiye bagenzi bacu bo kuri radiyo na televiziyo by'igihugu twege nta kibazo c'ibitoro dufise kuko tweri Dar es Salaam turafise ibitoro atari bike bwakorera kugira bishike ino biza n'ibya bimodoka rero buri tariki umunani kuduga harabaye probleme muri systeme y'i Dar es Salaam ama GPS ari ku makamyo ntiyakora hama bacafata ingingo y'uko babanza kubihagarika vyose ikanuza ari mu nzira zose barazihagarika niho natangura kubaza nti patakamizwe zirinjira n'ibiki abo dukora n'abo batanzania ca bambwira ngo baraza gukurikirana we nyene rero ajya amakamyo baza barakontora aca hose kugira ntibashobore kwiba bijya bitora iyo rero ngo ayo majipesi ariko arakora ntibemera ko zibandanya baca bazihagarika niyo ngorane yabaye rero nta ngorane kuvuga ko ari iz'ibitoro zihari ntago kagorane kabaye gatonya tekinike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri amezi yose hibonekeje ubukene bwa esanse n'amazutu mu burundi ariko mu mpera z'umwaka ikibazo c'amazutu catorewe umuti umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye mu kwa cumi na kabiri yari yijeje abarundi n'aba mu gihugu ciwe ko ingorane z'ibitoro muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu zizoba indoto ibishobora kugorana cane mbere eroje burikaneza ijwi rya amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraj ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda yahanishije jean twagiramungu gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu muri gereza yari amaze guhamwa n'icyaha cya jenoside inkuru ya eric bagira ubusa iki gihano umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yagitanze nyuma y'isesengura yakoze ku rubanza rwa bwana jean twagiramungu ubushinjacyaha bumurega icyaha cya jenoside buvuga ko yakoreye mu makomine ya karama rukondo na musange mu cyahoze ari perefegitura ya gikongoro mu majyepfo y'u rwanda ari naho avuka bumushinja kujya mu bitero byinshi bitandukanye nko mu murenge wa mbazi ku biro bya komine musange ndetse no kuri kiliziya gatolika ya cyanika we yaburanye ahakana icyaha avuga ko muri jenoside nta hantu yigeze ajya ko yagumye mu rugo kuko nyina yari umututsikazi nawe yarashoboraga kugirirwa nabi uretse kuba rwarumvise abatangabuhamya bamushinja muri uru rubanza urukiko rwaranamanutse rugeraho bikekwa ko twagira mu ngo yakoreye icyaha ruvuga ko hari abatutsi bishwe nk'uko abatangabuhamya babigarutseho bavuga ko yagize uruhare mu gitero cyabereye mu murenge wa mbazi hakaba n'abahakana ko atigeze ajya muri icyo gitero urukiko rwasesenguye ubuhamya bwatangiwe mu rukiko rusanga twagiramungu ari kumwe n'abandi baragabye igitero cyishe abatutsi nko kwa kamondo juvenali rwavuze ko rusanga ubuhamya n'imvugo z'abatangabuhamya bikwiye guhabwa agaciro nk'ikimenyetso mu kumuhamya ibyaha rwasanze amakuru yatanzwe n'abatangabuhamya bavuga ko batigeze bamubona muri icyo gitero nta shingiro bifite kuko bamwe bivuguruza mu mvugo zabo icyakora hari bamwe mu batutsi bishwe mu murenge wa mbazi bavuzwe mu rubanza urukiko rwasanze urupfu rwabo rudahama twagiramungu hakurikijwe bumwe mu buhamya bwatanzwe bwavuze ko ubuhamya bwabo bubumbatiye ukuvuguruzanya gukomeye bityo ko rutabishingiraho nk'ikimenyetso gikomeye mu iyicwa ryabo ku bwicanyi bwakorewe kuri kiliziya gatolika ya cyanika hari abavuga ko bamubonye mu bwicanyi n'abandi bavuga ko nta ruhare rwe yabigizemo urukiko rwarebye ku buhamya n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ko yagiye mu gitero cya cyanika mu isesengura rwakoze ruvuga ko imvugo z'abatangabuhamya zigaragaza ku buryo budashidikanywaho ko yari muri icyo gitero cyaguyemo abatutsi barimo uwari padiri mukuru wa cyanika naho ubuhamya bw'abavuga ko batamubonye muri icyo gitero rwavuze ko rusanga imvugo zabo zivuguruzanya n'izo mu iperereza ku kireba ubwicanyi bwakorewe kuri komine musange urukiko ruvuga ko imvugo za bamwe mu bamushinja zitashingirwaho ko twagira mungu yagize uruhare mu rupfu rwa bamwe mu batutsi bahiciwe ruvuga ko nta bimenyetso bidashidikanywaho byo kuba yaragize uruhare muri icyo gitero rwahaye ishingiro ubuhamya bwa bamwe bemeza ko bagiye muri icyo gitero kandi ko twagira mungu batari kumwe urukiko rwavuze ko nta gikorwa gifatika cyo kwica yakoze ahubwo uruhare rwe ari ukwifatanya n'abishe abatutsi ruvuga ko hari uburyo bw'uburyozwacyaha bushingiye ku kuba uregwa yarakoze icyaha mu kivunge urukiko rwavuze ko yagiye agaragara ahaberaga ubwicanyi igihe bwabaga buri gukorwa kandi akagaragara hari kumwe n'abashyize mu bikorwa ubwo bwicanyi barimo abapolisi abasirikare n'interahamwe na bamwe mu bari abayobozi rushingiye ku bikorwa rwemeza ko yakoze byo kujya mu bitero bitandukanye byiciwemo abatutsi urukiko rwasanze agomba kuryozwa icyaha cya jenoside ku kijyanye n'ibihano umucamanza yavuze ko aho guhanisha twagira mungu igihano cy'igifungo cya burundu ashingiye ku kuba ari ku nshuro ya mbere akoze icyaha rwamuhanishije gufunga imyaka makumyabiri n'itanu muri gereza umucamanza yibukije uregwa ko kujuririra icyemezo igihe yaramuka atacyishimiye bikorwa mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu atazuyaje bwana twagiramungu yahise ahaguruka abwira inteko iburanisha ko ajuririye igihano bwana jean twagiramungu w'imyaka mirongo itanu y'amavuko yahoze ari umwarimu mu kigo cya eyave kaduha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo igihugu cy'ubudage cyamwohereje kuburanira mu rwanda aho bikekwa ko yakoreye icyaha icyaha cya jenoside ariko aragihakana ehabagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cyo bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
perezida yoweri kaguta museveni ntibuhaburwa wa uganda yakiriye kuri uyu wa kane itsinda rigizwe n'abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya afurika mu biro bye yagaragaje ko ibihugu by'afurika bikeneye gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bikiboneka mu bihugu byinshi byo kuri uwo mugabane kampala iginashusi bahize perezida museveni yabonanaga n'intumwa z'abagize inteko ishinga amategeko ya afurika bamusuye mu mujyi wa entebe izo ntumwa zari ziyobowe na perezida w'iyo nteko ifite icyicaro cyayo gikuru muri afurika y'epfo bwana fortune charumbira ukomoka mu gihugu cya zimbabwe iyi nteko izwi nka pan african parliament igizwe n'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bitandukanye bya afurika kandi uruhare rwayo no guharanira ubumwe bw'abanyafurika bose n'ubwiyunge ku rwego rwa politiki rw'ibihugu bigize umugabane wa afurika avugana n'iryo tsinda perezida museveni yibajije impamvu ryananiwe guhuza abaturage ba afurika basanzwe bahujwe n'indimi hamwe n'imikoranire isa yongeraho ko hatabayeho afurika yunze ubumwe umugabane wa afurika uzakomeza kuba mu bukene n'umutekano muke These days the Americans talk of four-dimensional superiority. Land, ati muri iyi minsi abanyamerika baravuga ku ngufu mu bintu bine bashaka gusumbamo ibindi bihugu barashaka kuba ibihangange ku butaka mu kurwanira mu kirere mu mazi no kuja mu kirere naho igihugu nka uganda cyatera imbere byashoboka gute kugira ngo kizagere kuri ubwo bushobozi kandi kitabugezeho ninde uzakirwanirira niyo mpamvu tuvuga ko kubera iterambere ryacu dukeneye afurika ariko kandi no ku bw'umutekano afurika turayikeneye niba twe nk'abanyafurika dushaka umutekano usesuye dukeneye kwifatanya But also for security, we need Africa. If you want strategic security, you need to get together.
museveni yatanze urugero rw'ibihugu byo mu burayi nk'ububirigi ubufaransa na denmark byahungabanijwe n'intambara ya kabiri y'isi yose kandi byari bikize cyane icyo gihe ariko akaba byari bitiyunze kugira ngo bishobore kwicungira umutekano museveni yashimangiye ko hari abantu barimo n'abanyafurika bashinzwe guhindura ibitekerezo by'abanyafurika babemeza ko batandukanye bashingiye ku moko ndetse n'idini kandi bafite ibintu byinshi bahuriyeho bagomba kubakiraho kugira ngo biyunge mu rwego rwo gutera imbere no kwicungira umutekano perezida w'iyo nteko ishinga amategeko ya afurika fortune charumbira yamenyesheje perezida ko inteko ayoboye yagize uruhare runini mu guharanira inyungu za afurika ariko akabihura n'ibibazo bitandukanye birimo ibura ry'amafaranga yo kugira ngo ikore akazi kayo nk'uko bikwiye cyarumbira yongeyeho ko imwe mu ntambara bahanganye nayo ari itotezwa ry'ibihugu byo mu burayi na amerika bibangamira ubumwe n'iterambere bya afurika yatanze urugero rw'ukuntu barwanije umugambi w'inteko ishinga amategeko y'uburayi wo guhagarika iyubakwa ry'umuyoboro wa peteroli wa afurika y'iburasirazuba uvuye muri uganda uja muri tanzania This issue of the pipeline passing through some uh, national park.
ati abanyaburayi barwanyije umugambi wo kubaka umuyoboro wa peteroli wa afurika y'iburasirazuba uturuka muri uganda uja muri tanzania bavuga ko uzanyura muri parike y'igihugu kandi ugatera ibibazo by'ibidukikije ibi byari ukurwanya iterambere gusa twabwiye inteko ishinga amategeko y'uburayi ko turi inteko ishinga amategeko ya afurika kandi twafashe icyemezo cyo gushyigikira uburenganzira bwa uganda bwo gukoresha ubutunzi kamere bwayo Against what the AU was, I mean, European Union was saying.
iyubakwa ry'uwo muyoboro n'icukurwa rya peteroli byatangijwe mu kwezi gushize mu karere ka hoyima mu burengerazuba bwa uganda bwana museveni n'aba bahagarariye inteko ishinga amategeko y'ibihugu bya afurika biyemeje gufatanya mu guharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage ba afurika binyuze mu korosha ubucuruzi bashyiraho isoko rusange rya afurika no gushyiraho ibikorwa remezo bihuriweho museveni yasezeranije ko azavugana n'abandi baperezida bagenzi be ba afurika kugira ngo bashobore kongera inkunga ku nteko ishinga amategeko ya afurika kuko ariyo nzira nziza yo gutanga ubutumwa bw'ubumwe bwa afurika ku mugabane wose ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na Hone Diane Tana mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi mugire umunsi mwiza hamwe ari kumwe na Venuste Nshimiyimana Sigize Imana munyarwanda sigisa yamamaze kuko yatwigeretse ikaduherekeza herekeza muri uru rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe dukesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunganya byo nta mahoro twagira gushoboka tutari kumwe nawe mana y'ukuri
aha niho dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na federica nkurikije mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki